بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه درسي كنني في أفرفاء ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام حق دكتور نسينني إن شاء الله اتفوفنا وقا تكفى الرجال أمني حق وقا كن يفتي دبني تره waggaa torbafarraa haga waggaa kurnyaffatte waggaa sadeensan ka rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam gosa isaa wajjiin oodaniini namuu waan hunda irraa hidhatanii waggaa sadi jiruu jajjabduu rakko'o keessa bahanii dabranii akkuma rakkoon sun xumuramteen abbeeran isaanii ka isaan haalan jaalatan ka ammoo gormuu tahee fi amantii islaamaa tana baay'ee qarqaare abu xaalib aakirame yoosuma saniin booda addaan hin turre haati mana isaa khadiijan aakiramte rakkoo guguddoo lamattu irran walgaye rasuula rabbi irrat alayhi salaatu wassalaam nama tokko ka haadha mana ifii ka waan hunda taateef akka haadhatti akka obboleettitti akka dhiirsatti akka nama itti amante tokkotti wama hundaanuu gormuu taateef rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam isin bifa saniin rasuula rabbii wajjiin dhaabatte sun ka yoo inni rakkate hundayyuu yeroo inni manatti deebi'e jabeessite rifannoota isaan harkaa qabu san irraa dhiqxe jabeessite gorsite bira dhaabatte gormuu taateef sun isiin sun achii bahuun gormuu takka guddoo dhabeechu lammata ammallee ijoollee xixiqqoo harkaa qabdi ijoolleen tun eega haati biraa deemte manatti ammallee isinleen haga duraanirra mashkuula si gooti ijoolleen jechuudha rakkoo kana hundaanu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam toqamanii waggaan kun waggaa rifannootaa jedhama caamal xuzni jedhama waggaan kun waggaa san keessa rasuulli alayhi salaatu wassalaam ummanni kaafiraa itti jaynoome haguma duraan kabajullee kabajaa dhabeefi haguma duraan saalfatullee saalfii dhabee harkaan itti deeman waggaa kudhan eega dacwaan deemuu dadhabe huloon hunduu harkaa hidhamte rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam mala dhawan biyya sanirraa biyya biratti cinaa galu baqatu biyya baay'ee laalanii biyyi isaan laalan biyya achitti kalooftu ta biyya sanirraa fagoon tahin taa yoo hegir qubate as deebi'uun akka laafatti as deebi'uu dandayu lallaallan biyyi isaan argan magaalaa xaa'if jedhamtu magaalaa xaa'if jedhamtu madiinarra makkarraa fagoo miti waa heddu'uuf magaalaa tana filatan rasuuli alayhi salaatu wassalaam tokkoffaa magaalaan xaa'if tun ummata arabaa biratti magaalaa lammaffaa jedhamtee laalamti tokkoffaa yoo makka taate akka lammatatti xaa'if jedhamte araba biratti eega makka an walit buutanii wal loltan magaalaan isii madaaltutuun ta hafte xaa'ifuma taate jechu ummanni kaafiraa yeroo وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم قرآن كن جرى مقالا لمان كيسا إرقو قردؤه jara lamaan sanitti maan bu'in yeroo isaan jedhan magaalaan lamaan isaan baanan makkaaf taa'if jaarsa qab makkaatti rabbiin jaarsa makkatti quraana maan buusin yookaan ammoo jaarsa xaa'ifitti maan guddichi xaa'ifitti maan buusinii jechuu isaaniiti magaalaan lamaan araba biratti irra guddoo magaalaa tana lamaan tanaaf rasuulli alayhi salaatu wassalaam magaalaa san filate lammata magaalaa xaa'if tana gosa saqiif jedhamtu takka qubata biyyi isaaniiti gosti saqiiftuun gosa arabaa keessaa ta irra jabdu'uuti gosti jabduun gosa jabduu biraa kan qureessirraa dhoowwuun dandeetti yoo hegir ati gama isaanii cinaa galte sadaffaa makka af xaa'if jidduu doggomsa jira doggomiinsa jira zamana dheeraa doggomiinsa ture jira doggomiinsi kun kamaal wama hunda keessa wal doggomti magaalaan lamaan magaalaan lamaan wama hunda keessatti wal doggoman haga amantii gayutti yoo makkaan ka'baa qabaatte xaa'if illee waan biraa ta ummanni itti deemu godhatu yaalii gooti yeroo hunda sanamni guddichi arabni kakatuun yeroo kakatu arabni kakatuun arabni yeroo kakatu wallaati jedhanii kakata laatitti kakadhee jedhan laatiin sun magaalaa xaa'if san keessa jira sanamni taaboonni arabni gabbartu ka irri guddaa magaalaa xaa'if keessa afraffaa wanni rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam magaalaa xaa'if tana filateef magaalaan xaa'if tun makka irraa fagoo miti walitti kaloofti makka af xaa'if jidduu kiiloomeetirii dhibba tokko lafa kiiloomeetirii dhibba tokkoo san namoota muslimaa ka achi tafe akka laafaatti hariira godhuu ni dandeette jechuudha irraan fagaanne. shanaffaa magaalaan xaa'if tun ummata qureeshaa biratti kabajaa guddoo qabdi magaalaan xaa'if lafa oorru'uuti namoonni qureeshaa duddureen dureessi qureeshaa hunduu oorruu achii qaba yoo magaalaan xaa'if sun harka isaa keessa seente rasuula alayhi salaatu wassalaam horiif oorruu isaanii gugurdoo san hundaa harka tarkaadeeffatan jechuudha kun ammoo baay'ee qureesh miidha tanaa fi waan biraa hedduuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam filatan magaalaa sanitti baqatu yeroo baqatiinsaa waggaa kurnyaffaa ergamiinsa rabbiin rabbiin rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam ergerra waggaa kudhaniin booda jechuu ji'a shawaal ramadaanaan booda ji'a shawaali ji'uma abii xaalib du'e ji'uma san magaalaa san keessa taa'uu dadhabe ji'uma abii xaalib du'e haati mana isaa duute san ji'a san keessa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam magaalaa sanirra makkarraa xaa'ifitti deemuu murteeffatan yeroo isaan murteeffatan kana magaalaan kiiloomeetirii dhibba tokko addaan fagaatti jenne kiiloomeetirii dhibba tokkoo kana yeroon isaan deeman sun yeroo aduun oowitu samara yeroo amma oow'aa kana dhuma ji'a meey eegaltii ji'a juun bara dhibba jahaaf kudha sagalii akka lakkoofsa miilaadii kanatti bara amma kuma lamaaf dhibba tokko kuma lamaaf kudha tokkoo kana yeroo san dhibba jahaaf kudha sagal samara isaa ji'a shanaffaa dhumarratti haga ji'a jahaffaa yeroo aduun irra uwitu yeroo zamanni akkasiisan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam miilan makkarraa xaa'ifitti deeman kiiloomeetirii dhibba tokkoo yeroo aduun akkasi dhoowwitu ka oowwisuun afurtamii shanii jaha torbarraa haga shantamaa gayu miilan kiiloomeetirii dhibbaa deeme jechuun waan xiqqoo miti geejjiba tokkollee hin fudhanne gaangee farda gaala waan tokkollee hin yaabbanne namoota jajjaboo muslimallee hin fudhanne akka hamza'a ka akka umar ka akka silaa sa'ad ka akka silaa zubeyri ka akka talhaa ka akka abubakar ka akka uthmaan namoota jajjaboo kana tokkollee hin fudhanne maaliif hin fudhatin akka qureesh isan shakkineef osoo inni silaa geejjiba fudhatee yaabbate hamza'aa fi namoota jajjaboo kana fudhate silaa qoreeshiin shakkiti shakkinaan ammoo dura dhaabatti akka namuun shakkine zayd ibnu haarisaa qofaa fudhate zaydin zamana sanitti zayd ibnu muhammad jedhamee yaamama ilma rasuulaatiin yaamama ilma fii godhatee jira seenaa isaa dubbannee turre namni tokko gaa yoo ilma fii wajjiin deemu namuu san shakku abbaaf ilma waliin yaa'u namuun shakku wamaan yaabbatanii miilan deemanii namuu yoo fuula keessa dhufe yoo gara biratti arge namuun shakkooma isaan akkana deemaniituma deebi'an fakkaatti kiiloomeetirii kuma tokkoo san dhibba tokkoo san miilan deemanii magaalaa taangayan magaalaa xaa'if dhufnaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yaadanii magaalaa dhufee eessan eegalaa eenyuun eegalaa bifatamiin eegalaa waan kana rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam guddoo sirreessa deemsi rasuulli amma deeman kun alayhi salaatu wasalaam amantiitti nama yaamuu qofaa miti tumsatti nama yaamuu wajjin jira amantii fudhadhu naa tumsi keessa jira dubbii nama duraanii guddoo yoo silaa amantii fudhadhu qofaa taate namni miskiinaa namni laafaan hunduu fudhachuu ni danda'a garuu naa tumsi yoo keessa jiraatte nama humna qabu qofatu sii tumsuu danda'a namni hundi namaa tumsuu hin danda'u namni hundi namaa tumsuu hin danda'u namni namaa tumsuu nama humna qabu kanaafuu gaa mana huloo isaatiin seenuu jechuu dubbiin magaalaan bakka seenanitu hin qabdi gaa dubbiin akkas taate magaalaa mootota magaalaa saniitiin jala qabu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam kana yaadanii yeroo sanitti arabni gaa akka isinii himu armaan dura mootii hin qabu jennee nama bulchus qajeelati hin qabu arabni sirna bultii kana qajeelati hin qabu gaafa san haga ammattuu qajeelati hin qabu gaafa san qajeeloomaa hin qabu garuu nama yeroo sanitti irra aaqilaa ka irra horii qabu ka irra gosti jaalattutti biyya bulcha filannoo tan malee bulcha namuu isa kabajaa namuu isa caqasa jechuu namni ummata thaqiifsan zamana dheeraaf abbaa tahee fi akkasitti deemaa'anii ture jaarsa tokko amr ibnu cumeer jedhama maqaan isaati jaarsa nu du'e jarasaa sadiit amma biyya bulcha jarri sadeen tun tokko maqaan isaa cabdu yaaliil jedhama cabdu yaaliil kun maqaan isaa mascuud kun maqaan isaa habiib jara sadeen tana ilmaan camr ibnu cumeyri sadeenu jara sadeen kanatti dhaqee rasuulli alayhi salaatu wasalaam walin naa qabamaa jedheeni gorsa'ee gale waan tahe itti fime akka rabbiin isa ergate akka waggaa kudhani kalimaa rabbii facaasuu dadhabe qureesh huloo hunda harkaa hiite bakka hundaa dura dhaabattee gufuutti taate akka socho'uu dadhabetti himee amantii rabbii dhaamsa rabbii kana narraa fudhadhaa naa tumsaa jedheen dubbiin dubbii jabdu dubbii hagas geettu tana ta silaa namni namattiin dhufe namni silaa aqlii qabu bifa kabaja'aatiin ilaala silaa garuu jarri tun jara qiyaasa malee badduuti ka hangafa isaaniit dubbate abdiyaaliilii kana dubbate sadeenu walii gadi walirra hamtu sadeenu abdiyaaliilii dubbatee maal jedhe yoo ka rabbiin dhuga'aan si ergate taate rabbi masan kacbaa isaa dhaqee caccabsa jedhan wayaa kacba'a tana wayaa kabajaa qabtu wayaan kacbatti amma hidhantun wayaasan baqaqsa jedhe yoo dhuga'aan ka rabbi si ergate taate rabbime si ergate san kacbaa isaa dhaqee wayaasan baqaqsa jedhan akkami rabbi si ergate jechuu dubbiin sun silaa dubbii bakka tana keessa jirtuu miti abboo gosa tanaa nu harjuma nu jidduu jira waliigalteen nu jidduu jira gosa tanaa wali bu'uun barbaannuun dubbii namaa galtu ammoo akkamin rabbi si ergataan dubbii miti tun kalammataa mascuudtu dubbate waan jedheen gaafima takka si gaafadhedheen rabbiin nama biraa dhabe si qofaa si ergatee nama biraa ni dhabe rabbiin jedheen nama biraa rabbiin ni dhabee jedheen nama biraa si malee haganuma gaafii si gaafadhadheeman ka sadaffaa dubbate walii gadi ilaal waan ajaa'iba rabbiidha wanni warri walumaan dhalate habiibtu dubbate habiib amma nama jara lamaan irra xiqqoo aqlii qabuuf godhe garuu isa irra gowwa waan jedheen an jedheen an sin dubbisu jedheen an rabbitti kakadhe akka sin dubbifne jedhe waa lamaaf sin dubbifne yoo dhuga'aan ati ka ergamaa rabbii taate rabbi dhuga'aan kasi ergate taate ati naa ol jirtaa si dubbisuu hin danda'uu jedheen yoo ammoo kijiba rabbirra ka dubbatu taate naa gadi jirtaa si dubbisuu hin danda'u jedheen ajaa'iba rabbii kana yoo tokko naa ol jirtaa si dubbisuu hin danda'u si wajjiin dubbachuu hin danda'u yoo tokko ammoo naa gadi jirtaa si wajjiin dubbatuu hin danda'uu jedheen tun ammoo waan ajabaati jarri wanni rasuulli alayhi salaatu wassalaam kiiloometrii dhibba tokko owdhasan keessa deeme hagam rakkatanii miilan dhufan dubbiin hagasitti dhumatte jechuudha. Kheyri maaltu irraa kajeela maree nama bifa kanaan deebii akkanaa tana namaa kenna. Kheyriin takka keessa hin jirtu. Maal godhan duuba rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Dubbii amma qabbaneessuu qaban rasuulli. Laaffisanii homaa rakkoon hin jirtu garuu awwaan jabduu isiniin jedhe yoo ka waan an isiniin jedhe kana narraa fudhattanii naan goone taate dubbiin tun isin bira akka hin dabarre jedhe dubbiin an isiniin jedhe tun muhammadtu dhufee akkas nuun jedhe akka namatti hin himne jedhe dubbiin tun isin bira akka hin dabarre jedhe maaliif yoo dubbiin tun qureesh geette dubbiin dubbii taphaatii miti biyya ollaa dhaqxee yoo atin biyyi tiyyaan loluu barbaadaa na qarqaaraa jetteen dubbiin sun ifa si baate saaxilamte biyya sanit deebitee jiraatuun sii namnati maal akkamittee jiraatta nagaa biyya booressitee jirta basaasa biyyoota biraa wajjin hojjattee jirta ati dubbiin tinte dubbii xiqqoo miti kanaafuu akka dubbiin isin biran dabarree jedhe tanallee irraan qeeballe achii ka'anii maanguddo ofii nama hunda odeessan waan inni jedhe nama hunda odeessuu qofaa miti nama hundaanuu bakka gartanii arrabsa'aa dhaanaa jedhan huloon hunduu namuu diinummaa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam itti buusan nama hama qureesh balleessee nullee nu balleessuuf dhufe ifirraa dhoowwaa jedhan namuu amantii isaan fudhatiin jedhanii walitti himan rasuulli akkasumas sabranii jarri sun na didda jedhaniin dhiifne mana nama hundaa tokko tokkoon irra deemanii amantii dhaqqabsiisan itti himan bultii kudhan achi bulan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bultii kudhan ka namni keessummuu si bulchu hin jirre namni kabajaansa wajjin dubbatu hin jirre namni jechaan keessirraa fudhatu tokko hin jirre subhaan allah hagamta akka amantii tanaaf rakkatan laalle wallahi ikhwaan ilaalamee dubbii tana bultii kudhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkasitti keessa turanii kalimaa rabbii tana dhaqqabsiisan waajibni rabbiin guddaan irra kaa'isan amantii nama dhaqqabsiisu malee nama fudhachiisuu miti hojiin isaanii ka nama fudhachiisu rabbi ka nama qajeelchu rabbi ka nama jallisu rabbi ati hojiin tantee maal namatti himu dhaqqabsiisu waajibni han keessan waajiba rabbii san guuttatuuf bultii kudhan achi bulanii bultii kudhaniin booda maanguddoon magaala'aa walgeettee ibsa baaftee waan jetteen nurraa bahi jedhanii guyyaa kana nurraa bahi jedhanii akka boru halkan kana biyyitee inni keessan bulle hayaa jedhee keessaa bahe rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo isaan keessaa bahan magaalaa walii yaamanii duriyyee magaalaa walii yaamanii karaa dheerattu magaalaa keessa baha karaa kana nama moggaa lamaan dhaabanii dhagaa guurradhaa yeroo inni magaalaa keessaa bahuuf karaa kanarra deebi karaa moggaa dhaabadha akkasi dhagaan qo'aa jedhanii yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam achii kanarra as deebi zaydiif isaan qofa zayd bin haarisaaf isaan qofa dhagaan adhatan nama jidduu tana deemu saffii namni gama gama dhaabate karaa karaa diddiqaa biyya zamana saniin beeytanii karaa diqqaa kana namni jidduu tana deemu ummanni bal'aan akkana dhaabatee dhagaan nama qu oow'a san keessa beelaf rakkoo guyyaa kudhaniitiin booda hagam takka jabaatti garwaani namu namu namu beekuu hin danda'a rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam ka dhagaan qo'amu waa balleesseetii miti kalimaa rabbii dubbateeti waa balleesseetii miti isaan azaabarraa nagaya baasuuf dhagaan qo'aman rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhagaan itti jabaate dhagaan itti jabaate zayd rasuula rabbi akkanatti harkarra baafatanii dugda duuba deeman yoo dhagaan achii dhufu gara dhagaa cehan haa dhagaan na bu'uuf yoo gamanaan dhagaan dhufu gamana cehan jidduu kanan nafni isaa hunduu dhiiga tahe zayti rasuula rabbi irraa nafa fiitin dhagaa ittisan humna biraan qabu humni inni qabu hagas رضي الله عنه وأرضاه زيد بن حارثة yeroo dhagaan itti heddummaate dhukkubbiin itti heddummaate jalaa baqatan rasuulaa fi zeeqi alayhi salaatu wassalaam haa baqatanii saffiin dheertu karaan dheeraa akkasumatti nam dhagaa itti oofe akkasuma keessa ori'an osoo cehan osoo cehan osoo cehan saffii ummata dhaabotaan keessaa bahan yeroo isaan bahe durriyyee fi ijoolleen dhagaa guurratanii faana cehan ka achii ari'an kiiloomeetirii shan kiiloomeetirii shan seenan barreesse rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam osoo dhagaan duubaa qu'an kiiloomeetirii shan oofan kiiloomeetirii shaniin booda dhagaan akkanuma deemaa jira waan jedhan dhagaan akkana deemaa jira oorruu wahii arganii oorruu san keessa seenan oorruu san keessa seenan oorruu keessa seenan warri duraan isa ari'u kun oorruu namaa keessa seenuu hin danda'u re'e achirra dallaa jalatti irra hafan isaan amma ka waa takka du'u malee homaa irraan hafin lamaan isaanii oorruu keessa deemanii muka gaaddisaa tokko jala dhaqanii ciciisan لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يا إخواني أمانتين تنسان أمانتي بفتنا رسول كان صلى الله عليه وسلم بعد أته hagas rakkateeni nutti fide namuu kabajaa amantii tanaa wallaale akkana itti taphata muka jala taa'an yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam muka jala haga tokko taa'e abboonni ooruu tanaa argan qureesh isaanii maanguddoo qureeshaa bebbeekamoo lama argan maanguddoon garraan rifataniif akkaataan inni irra jiru sun qiyaasa malee rifachiise silaa namni diinummaa irra guddoo qabu isaan garuu qiyaasa malee rifataniif woma namni laalee nama rifachiisu takka maal godhan gabricha isaanii tokko ka ooruu keessa hojjetuun isaan achi gaaddisa biraa jala taa'an maanguddoon lamaan utbaaf sheeybaa gaaddisa jala taa'an achi gabricha fi tokkotti waatimiiraaf ashee ta'uu itti kennanii geessiif jedhaniin haa nyaatu warri sun lamaan gabrichi kun dhufee hoo'aa jedheen rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam irraa fudhatanii dhihana kaan bismillaahi jedhanii ol fuudhanii nyaatan yeroo isaan bismillaahi jedhan gabrichi kuudhas dhaabata jechi ati jette kun jechi ati jette kun jecha biyya tana keessatti beekamee miti biyya tana keessatti jecha beekamee miti maal jechi kun jedheen nama jedhu takka an gara armaan dura nama jecha kana takka bismillah jedhu garre garamii fiddee jecha kana jedheen ati maalii jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amantiin tantee maal biyyi tantee hoo maalii jedheen amantiin tantee maali biyyi tantee hoo maal jennaan amantiin tiyya kiristaana biyyi tiyya ammoo neenawaa jedheen magaalaa ergamaa rabbii yuunisii jedhen yuunis maal irraa beektati yuunis eenusii himee jedheen gurbaan yuunis ergamaa rabbiiti rasuula rabbiiti anis ergamaa rabbiiti obboleessa kiyyaa jedhen jennaan gurbaan achitti galtee fakkinni ergamaa rabbii ta'e waan warra xaa'if hundaan galin waan aqlii warra xaa'if takkalleen hin beekin gurbaa xiqqichisanii galte deemsa hagas geewusan keessaa gurbaa tokkichisan rabbiin guddaan amansiise yoosuma rasuula rabbi irratti kufee alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbi irratti kufee amane yoo inni achi deebi jarri lamaan duraan isa ergite abbaatu abboota oorruu kun waan inni hojjetu jiru arganii gurbaa keenya nu harka balleessee nu harkaa jallisee jedhanii gurbaa yaamanii maal jennaan abboo beeytaa namni kun nama nama jiru hundarra kheyrii qabu isa kanaa jedhe gurbaan akkasii miti amantii tantee turra gaarii qabadhuu jedhanii gurbaan akkasitti muslima ta'e rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam keessaa bahanii isa ka yaanni qiyaasa malee guddaa irra jiru maaliif yaaddawan dacwaa rabbii kanaaf yaaddawan ummata amma isaan miidhe kanaaf yaaddawan rabbiin bar walaa taxzan calayhim jedheni isaanirratti yaaddamin jedhe walaa taxzan minhum hin jenne rabbiin yaanni rasuula rabbi yeroo hundaa namarraa yaadda'u namaaf yaaddawa namarraa yaadda'u namaaf yaaddawa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam isaanii kanaaf yaadda'e akkasitti oorruu cutbaa ibnu rabiicaaf shaybaa ibnu rabiicaa keessaa bahan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jarri garte jarri ka ka guyyaa irraa boodaa qureesh bakka bu'ee rasuulan dubbatu cutbaa kanaa bar jarri ka guyyaa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam kacbaa keessa salaatu maanguddoon qureesh ta'anii haasawan dildhuu gaala garaacha fidanii rasuula rabbi irra kaa'anii koflan jarri kun lachuu kee jiran cutbaaf shee ballee warra koflisanirra warroota rasuuli rabbi allaahumma alayka bicutbata min rabiica wa alayka bishaybata min rabiica jedherraa tokko jarri lamaan gartee dubbiin baddeechu garri deeman hinaafni makkaane garuu alhamdulillah muslimni tokko argame amantii islaamaa namni tokko dabalame amantii islaamatti namni tokko dabalame rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam bahan amma yoo bahan fuuldura deeman eessa deeman beekne rasuuli alayhi salaatu wassalaam eessa deeman beekneen deeman yaaddawanii deeman hadiisa keessa maal jedhe rasuuli fanxalaqtu wa ana ahiimu calaa wajhi falam astafiq إلا وأنا بقرن الثعالب فول درة ديمة جد أنا كافر راجما قرما قرما فول لنا ديب إديم إن بكفى إن أنقل لإيسا جيران كي يجد إيه حاجة قرن الثعالب جوتي أتشو ما قرما كأفول ديب أنيتو ديما أوسو ما ديما الدوتا كتمكاني سي قرن الثعالب جدمتو كيلومتري صدومي شان ديما جتشو bakka san irraa kiiloomeetirii soddomii shan xaa'if irraa jirti oorruu isaan amma deemsarraa eegalan kanarraa kiiloomeetirii soddoma jirti bakki tun eega kiiloomeetirii soddoma deemanii haga san yaaddawanii eessa dhaqa maal jedha akkamitti makka deebi'a qureeshi maal wal goona ammoo amantiin tun maal ta'uu heddi bifa kamiin jecha rabbii guddaa kana nama dhaqqabsiisa kanattu rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam yaachise yeroo an qarna thacaalibii san gayan jedhe farafactu ra'sii mataa kiyya ol fuudhe akkanatti samaa'ii ilaale jedhe fa'idaa ana bisaxaabatin qad adallatni yoo an ol laale laftin oowwiti qiyaasa malee kunoo duumessattu na gaaddiseesse akkasin na gubbaa deemaa jedhe فنظرت نلالي فإذا فيها جبريل دومش كان كيس جبريل تتاء جبريل أرجع جبريل قران فناداني جبريل نللبي جبريل تنان دبة نللبي مالنا نجد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ربين وان أمني كان كيسي قل وان أمني كان كيسي نجد deebii isaan sii kennan rabbiin dhagayee beekeera jedhe waqad ba'atha allahu ilayka malaka aljibaal maleeykaa gaaraa abbaa waa'ee gaaraa isa laalchiftu maleeykicha kana rabbiin sitti ergee lita'murahu bimaa shi'ta waan feetetti ajajiif haganoonnaan jedhe fanaadaanii natti lallabe jedhe na yaame ملك الجبال تنلامي جد ملك تشجارا كانت تنلا نيامي فسلم علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نانجد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جديني ثم قال إيجسي وأن نانجد يا محمد يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يو جار لمن كان ولين هندساني أسرت هلاكو بربادي amma godha rabbiin na hayyame jedheen allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilma nama salphise malee rabbiin guddaan hin salphifne nama tuffate malee rabbiin guddaan hin tuffanne rabbii fi biratti tuma qaba kabajaa qaban rabbiin guddaan dhaamsa hagana gayu kana fide maal jedhaan dhaamsa hagana gayu kana fidee maal jedhaan yoo feete amma hayyama naa kenni gaara gugurdaa kana waliin dhayee hunda isaanii jidduu tana balleessa eenyu feenom xaa'iif makka lachuu warra xaa'iif warra makka'a lachuu mee deebiin silaa amma nu kenninu maal nama bu'aa addunyaatiif deemu osoo tahe biyya takka keessatti miidhame hidhame rakkatame jiraachuu dadhabe ari'ame yoo rakkoon hagana geettu isa mudatte rabbiin ummata kana halaakuu jedheen maal jedhamee namni tokko sila yaarabbi nama qofaa na baasi hunda isaanii ibiddaan gubii malee waan biraan dubbata maal jedhamee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam laalaa gorsa namaa taati akkasii miti jedheen hin godhin jedheen hin miidhin jedheen hin balleessin jedheen bal arjuu an yukhrija allahu caza wajalla min aslaabihim man yacbudu allaha caza wajalla waxda laa yushriku bihi shay'a akkasiin jedheen rifatee rasuli rabbi walaa taxzan calayhim irrifu rabbiin baalu isaan isaanirra rifata malee rasuli isaanirraa rifatu isaaniif rifata in halaakin jedheen rabbiin wanni an hawwiin koo jedheen akka rabbiin ilmaan isaanii rabbiin qajeelchu yoo isaan qajeeluu baatanillee ilmaan isaanii akka rabbiin isaan keessa ilma rabbi malee nama biraan gabbarre ka rabbi qofaa gabbaru akka rabbiin gudada isaanii keessaa baasu kana kajeelaa rahmata jechuun kana raxmata jechuun haaloo namarraa bahuu miti haaloo namarraa bahuu miti nama abaaruu miti nama jibbuu miti nama rakkisuu miti khayriin nama dhaqqabu hawwiin kan kee kana raxmani rasuula rabbi wamaa arsalnaaka illaa raxmatan lilcaalamiin ka rabbiin jedhu kana raxmataaf malee waan biraatin sin ergine jedha rabbiin mee eenyu abbaan amma namni tokkolleen adunyaa gubbaa namni mee rahmata bifa kanaa kana namni himatu eenyume namni mee gaarii hagana geettu kana namaa yaadu eenyume humna argatee namni rahmata bifa tanaan nama nama miidhee rahmata godhu nama nama gabroonfatee nama miidhe sihii humna qabu bifa tanaan namni rahmata godhuuf eenyume ikwaanime jira wallahi dubbiin akka isaan jedhan san rabbiin nama qajeela gudeeda isaanii keessaa baasuu malee dubbiin isaan halaakamuu miti haaloo irraa bahuu miti isaan salphatuu miti isaan azaaba irraa rabbi isaan dhaqqabu dubbiin rabbiin akkasuma godhe laa maanguddoo zamana san rasuula qiyaasa malee dhibderraa tokko rakkifterraa waliid ibnul muqiira ka sagantaa rasuulan dhiban kana gakkaa'ee barreesse isa ilmi isaa beektu ilmi isaa beekamaan eenyume waliid ibnul muqiiraa ka sagantaa rasuulan dhiban kana kaaye ilmi isaa eenyu beektu ilma isaa namni maqaan himu jira ilma waliid ibnu mugiiraa jaarsama maanguddicha kaafiraa ka sagantaa rasuulan dhiban kana kaaye khaalid ibnu waliid ilma isaati nama gaarii rabbiin gudeed isaa keessaa baasee mun baafne ta'e mee khaalid hagam takka ummata islaamaa fayyada rabbii keessan ga'u hundi isaaniitu akkas caas bin waa'il maanguddicha rabbiin qur'aana keessatti arrabsisan ilmi isaa camr ibn alcaas cutba bnu rabiica maanguddicha amma reefuu taa'usan ka rasuula amma wanni erga kagaaftuu waliigaltee hagam rasuula wajjiin godhe amantii tan dhaabuuf hagam dura dhaabatisan ilmi isaa beekamaa abu xudeyfa ibnu cutba abii jahli mataa isaa laala gurbaan isaa ikirma abii jahli lola hagamirraa qooda fudhate hoggaanowwan ol aanoo jajjabo ture wanni rasuuli rabbii barbaadu sana alayhi salaatu wassalaam akkasuma magaalaan xaa'if sun osoo osoo guyyaa san silaa rabbiin guddaan halaakee nama hagamtu azaaba keessatti silaa halaakama ka eegasii rabbi amantiin isa dhaqqabuu jiraatu garuu gaaf rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam du'e magaalaa sadi qofattu amantiirra tafe madiinaaf makkaaf xaa'if magaalaa sadeen tana malee ummanni arabaa ka baadiyaa akka jiru ni kafare rasuuli duunan alayhi salaatu wassalaam osoo silaa gaafsan magaalaan sun lamaan halaakamte silaa islaamni hagam takka akka rakkata du'a rasuulaatiin booda alayhi salaatu wassalaam eega rasuuli du'anii silaa namni hunduu kafare yoo magaalaan lamaan illeen ka duran dura halaakamte taate silaa madiinuma qofa tafee jechuu islaamaaf sila hagam takka gormuu islaamaa tahamne ilaala amantii facaasu aalama dhaqqabsiisu qooda hagam ga'u irraa fudhatan eegasi rasuuli alayhi salaatu wassalaam eega hagas qalbiin isaanii waraana guddicha rabbii saniin gammadanii tumsa rabbii gudda'aatiin gammadanii rahmataa fi garalaafinna ummataa qaban bareedaa san mul'isaniin booda maleekaan addaan bahanii maleekan dabranii isaanis fuulduratti deemsatti fufan osoo deeman amma makkaaf xaa'if jidduu gayan lafa tokko waadii naklaa jedhamti xaa'if irra makkatti kaloofti makkaa kiiloomeetirii afurtamii sadii jirti yeroo san si jechuu waadii naklaa yerootti jirtu makka kiiloomeetirii afurtamii sadii sirraa hafa yeroo isaan waadii naklaa kana gayan achitti achi bulanii achitti hafuura baafatan hafuura baafatiinsi rasuula rabbii gaa hirriibaanii miti salaatan hafuura baafatan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam dhaabatanii gaa lafa namni tokkolleen hin jirre san dukkanaan laga keessa dhaabatanii muka jala kasit dhaabatanii quraana rabbii qara'an salaatan inni waan namni tokkolleen achi jiru sehan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam zaydimaaf isaan malee waan ilmi namaa achi jiru fakkaatu lafti garuu gaalagni guutame halqii rabbiin beekuun guutame lagni ummata jinnittu dhufee laga guute jinniin dhufee rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam ka achitti quraana qara'u jiru salaatu jiru dhufanii caqafatan achitti ummanni jinnii sun amantii fudhatanii islaaman yoo insii dhabanillee alhamdulillah jinnii argatan rabbi maal jedha وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين سورة الأحقاف كيست ربي قدام إبسد بيسا الحمد لله ورى طائف تأمنون بملئ خلقين وادين أخلاقه يسجلوا كجنئي أجت أمنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ديمسا هجس كيوسان كيست بايمي دمن magaalaa duraan jiran keessaa bahanii magaalaa itti deemanii dhaqansan biraa tumsan arganne rakkoo malee bu'aan argame silaa xiqqa dhaanamanii arrafamanii maqaan balleeffame qureesh diinatti taate garuu alhamdulillah gurbaan addaas jedhaniin amane halqiin jinni'ii tokkoilleen ka rabbii haga lakkoofsaanii rabbummaan beeku sunis amane achirraa deebi'anii makkaa dhufan amma makkaa dhufnaarree makkaan lola oduu dhageette ati biyya takka mootummaa jirtu tana fonqolchaaf deemte biyya ollaa qarqaarsa gaafatte qarqaarsa san dhabdee bakka teettu dhabdee yoo biyyi sanitti deebite rakkoo hagam geettu takkan na mudataan beeytega akkamitti achi deebi'a nama dubbiin akkamitti achi deebi'an yeroo isaan kalaawan rasuulli fuuluma dura deeman zaydi ammoo yaaddae zaydi ibn xaarisaa yaaddawan yeroo rasuulli makkatti kalaaye yaa ergamaa rabbii akkamitti makkaa seentanii jedhen makkaa magaalaa keessaa nu baafte biyya biraa dhaqnee qarqaarsa gaafannee qarqaarsa san dhabne akkamitti makka deebinaa jedhe yaa rasuula rabbii rifannootu guddoo irraa mul'ata zeedii yeroo san rasuulli rabbi dubbii ajabaa takka akkuma laaftuu godhe dubbataniin zeediin maal jedhe yaa zeyd إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي يا زيد زيد جدنين إن الله ربين rabbiin jaacilun godhuu jiraata limaa tara'u inna allaha rabbiin jaacilun godhuu jiraata limaa taraa waan ati gartu kana jechuun haala amma nu keessa jiru amantii tanaa rabbiin farajan wa makrajaa rabbiin hiikamiinsa banamiinsa godhee tana keessaa rabbi nu baasu'u jiraataa jedhanii وإن الله ربي ناصر دينه أمن تيسى ربي تمسو في جراته ومظهر نبيه نبيي في الله ربين والآن سؤو جراتات نبيك تقو في الله أكبر أكسلا ياد إلما نمتي قروا من ديمنون جرتو قروقا توكل سواني نما برباجس بفساني ربي قدرت لكتو بفساني أمنتيك أباتو sihii magaalaa tana akkamit itti galaan beekne rabbiin naa tumsuu jiraata kalimaan haqaatun ol ka'uu jiraatti tanatti quufu magaalatti yeroo kalaawan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam seera tokko jira seera duraan ummanni kaafiraa baafatee itti bulu jira seerri kun namni tokko yoo biyya takkatti diina tahee biyyi san ammoo dhaquu barbaade nagaya nama tokko irratti dhaqa tiksa ittisa nama tokko irratti seena biyya san jiwaara jedhamti afaan arabaatti seerri kun seera ummanni kaafiraa itti bulu seera sanirraa fayyadachuu barbaada rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam bakki kun amma darsii gugurdaa namaa taati yoo seerri tokko ummanni kaafiraa baafate jiraate seerri kun ammoo amantii islaamaatiin waliin faallessine irraa fayyadachuu hin dandeetta jechuudha. dameeleen haqa ilma namaatii loltu dameeleen maalii maalii ta un ta maaliitu ta ammoo amantii islaamatti waliin faallessine yoo jiraatte seeruma ummanni qabu aalamni qabu kanarraa fayyadachuu ni dandeetta jechuudha. biyyi tan ta'e keessatti yoo dacwaa godhuu dadhabde biyya kaafiraa ta biroo ta nagaa qabdu dhaqxee dacwaa itti godhuu ni dandeetta biyyi san keessa jiraatuu ni dandeetta jechuudha. seera kanarraa fayyadachuuf laalanii namni ardha amma gormuunaa tahee nagayanaa kenne amma gaalaa maqaa isaatiin seenuu danda'u eenyu jira laalanii jaarsa tokko akhanas ibnu shariik jedhama sanitti dhaamsa ergatan aboo rakkoota argame qureesh keessaa magaalaa bahee jira amma deebi'u jira qureesh na dhibuu naan hayyamtu nagaya naa kenni akka quree akka magaalaa deebi'u na godhii jedhen jaarsi kun godhuuf hin barbaanne didullee hin barbaade didiinsa didu kanallee mul'ifatuun feene qiila qiila wahii barbaade abboo an haliifa haliifa jechuun nama qureesh keessatti nagaya galee wajjin jiraatu malee nam qureesh irraa dhalatee miti namni qureeshit harka kennatee qureesh wajjin jiraatu qureesh irraa nama tiksuu hin danda'uu seerri kun amma dogoggora akkasii miti abbaan fedhee nama abbaa fedhee irraa tiksuu hin danda'e aadaa aadaa kaafirri kaayatetti rasuulli hin beeka seera osoo silaa seerri akkin kana taate rasuulli silaa ittiin ergatu hagas jennaan rasuulli rabbii ammallee alayhi salaatu wassalaam nama biratti dhaamsa ergate ka biraa kun eenyu suheyl ibnu camr suheyl ibnu camr kaagaaf waliigaltee rasuula wajjiin barreessisan guddittiigaa waggaa shanaffaa barreesse isa kana suheyl ibnu camri suheyl ibnu camris akkanuma xinilleen moggarra qabeediti maal jedhe banii caamiriif banii ka'ab isaa fi rasuula jechuu nagaya waliin fuutuu dandeetteetii gosti tun lamaan hin hayyamamtu akka seeratti jedheen homaatullee waan jiraatii miti rasuula rabbi alayhi salaatu namni lama dide amma magaalaa seenuu hin danda'u subhaanallah didee dubbiin rakkatteefirraa humnaan seenee waa ajjeesee yoo fedhan haa ajjeesan yoo fedhan akka fedhan haa godhan hin jennu biyya kanaa deemee gara bira bada'e silaana diddan illee hin jennu yaalima godhan ammallee huloon tun hidhamti huloon biraa hoo jirti ta biraa san barbaadan ammallee alayhi salaatu wassalaam huloo biraa ta barbaadan keessatti nama tokko ammallee argan namni kun muxcim ibnu adii jedhama gosti isaa banii noofal jedhamti warra namoota oodinsa rasuula rabbiiti fi gosa isaatiin oodan alayhi salaatu wasalaam waggaa sadi deeme san warra waan kana cabse irraa tokko muxcimii kana warra qooda irraa fudhate irraa tokko inni rasuulli waan tanatti quba qabuuf itti ergatan ergannaan alhamdulillah inni hayyame hayyame inni hayyame yoosuma gosa fi walii yaame abbo muhammadtu nagaa nagaafate ala jira magaalaa deebuu barbaada nagayaan magaalaatti galchaa hidhadhaa jedheen hidhannoo teessan hidhatanii akkasi bakka rasuulli jirutti magaalaa moggaa jiran yeroo san achi dhokataniiti achii fuudhanii magaalaa fidan rasuulli jidduu deema isaan hidhatanii akkasi moggaa deemanii yeroo harama dhufan ka'baa biratti qureesh waliin yaame jaarsi muxcimiin kun qureesh walitti yaame qureesh hundaanuu maal jedhe muhammadii nagaya kenne namni muhammad tuqe nama na tuqe beekaa jedhe aadat akkas jechuu namni akkas jedha eega ati akkas jettee namni nama san tuqe nama si tuqe jechuu yeroo inni agana jedhee qureesh hundi dhageette rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam achi dhaabatanii masjida keessatti rakacata lama salaatan sunna maaliif salaatan beektu rasuulli rabbi an diina kiyyarraa tanaazulan goonee ummata agarsiisuuf amantii tiyyarraa waa gadin buunee an amantii tiyyan jijjiiree rakkadheef rakkoon na mudateef maslahuma addunyatti dhimma bahe malee amantiitiyya laaffifnee garsiisuuf akkuma duraan salaatu ka rabbiin itti salaati jedheen sanitti raka'ata lama salaatan tan amma gorsa nama hundaahuu kennuuf qureesh guutuun dhaabattee daawwatu jirti maanguddichi muxcimiin kulleen dhaabatee ilaalaa jira kan nagaa kenneef kulleen raka'ata lama akka fiitti salaatan quraana fiitti qaraatanii ati haga feeti maslahaa addunyaa tanarraa fayyadattu amantii tanteetirraa gabbu'uun qabdu jechuudha. amantii tanteetirraa gabbu'uun qabdu jechuudha yoo ammoo waliigalteen tokko hujiin takka ta amantii tanteetirraa si buuftu taate waan sanis seenuu qabdu. waan tokko ammoo ka waliigaltee takka waan tokko ka amantii tanteen faallisin ta amantii tanteesirraa gadi hin buufne irraa fayyadachuun dandeetta akka maslahaa addunyatti irraa fayyadachuun dandeettaa jechuudha. Hagasitti rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam deebi'an makkatti makkatti deebi'anii nama kaafiraa jalatti bulan jechuu yeroo san seera isaatiin bulani waggaan kun waggaa kurnyaffa'aati ji'uma shawwaal san keessa as deebi'an boodagaa ji'a hajjiittu dilxijjaaf dulqicdaaf dilxijja eegala ka ummanni hajjii dhufu akkamitti da'waa waggaa sanii godhe waggaa lamaan itti aanu hoo bifa kamiin godhanii rasuulli haga waggaa sadii eegasii turanii biyyisan keessaa bahanii akkamitti jiraatanii yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe darsii itti aanu ka kudhanii fi shanaffa'a keessatti inshaa allah waliin baranna haga san keessatti gaa rabbiin achiin nu gahe walgeennu جزاكم الله خيرا هندك سنوان رجع فتنيف ربي قدان سنرها جالته والله سبحانه وتعالى